iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muratwumvira ku mirongo migufi ya shotiweve kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose kuri facebook turi kuri radiyo yacu naho site yacu ni wa eshatu radiyo yacu voa akadomu com mushobora kandi no kutwandikira mukoresheje aderesi yacu ariyo radiyo yacu arobas gmail akadomu com ko bashaka kutugezaho ibitekerezo kuri whatsapp namwe nimero yacu ni guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ku gicamunsi cy'uyu munsi nyine hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma mu kiganiro muri sanga ndi kumwe kandi ku murongo wa telefoni n'umutumirwa w'uyu munsi mu kanya ndaza kumuha ijambo abasuhuze mwese mwese muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
muri iki gihe uburayi na amerika bigaragara nk'ibifite uruhare runini mu cyerekezo n'inyungu zikomoka ku bihangano bitandukanye byaba ibyandikwa indirimbo ubugeni ubukorikori n'ibindi amashusho y'indirimbo tubona kuri za televiziyo no ku mbuga nkoranyambaga imivugire n'imyitwarire y'abahanzi n'abanyabugeni bi riho muri iki gihe cyane cyane ku babyiruka ahenshi bigenda birushaho kwishushanya n'iby'uburayi na amerika si uko ibyo bihugu ari byo byakataje mu iterambere rusange gusa ahubwo n'ubucuruzi bw'ibihangano ubwabyo bwarushijeho kugira akamaro ababwinjiramo muri ibyo bihugu kuruta ahandi hose kubera ubukungu bwabyo amikoro y'abahatuye n'ingamba zigendanye no kurengera uburenganzira bw'abahanzi n'ibihangano byabo tuvuze by'umwihariko ku bijyanye n'indirimbo gushaka kumera nk'abo bahiriwe n'ubuhanzi muri ibyo bihugu tumaze kuvuga ibyo bituma urubyiruko rwinshi ruri mu buhanzi cyane cyane muri afurika rumera nk'urwigana bene iyo migenzereze haba mu njyana imvugo imyitwarire ndetse rimwe na rimwe n'ururimi rukoreshwa muri ibyo bihangano bamwe rero bakabona ko ibyo bisa n'ibitsikamira ubuvanganzo bw'umwimerere mu ndimi gakondo hashize imyaka icumi leta y'u rwanda ishyizeho itegeko rigamije kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge iri tegeko rishyirwaho ari hagamije gushishikariza abantu guhanga no kuvumbura no gushyiraho uburyo bubereye ubucuruzi bw'ibihangano bugendera ku mategeko kurengera no kubahiriza uburenganzira ku mutungo bwite mu by'ubwenge mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turareba ubuzima bw'ibihangano bishingiye uh, ku muco gakondo ese bishobora guhonoka ihiganwa ry'ibiva hirya no hino ku isi by'umwihariko mu burayi na amerika iri tegeko se ryafasha iki mu kurengera abahanzi bo muri iki gihe cyane abashaka guteza imbere ibihangano bishingiye ku muco gakondo rishobora se kubafasha gukuramo ibibabeshaho n'imiryango yabo nk'uko bigendekera abo mu bihugu byateye imbere ibyo bibazo byose n'ibindi muri bushake kubaza muri iki kiganiro nibyo byatumye mbatumirira umuntu uhuza ubuhanzi n'ubunararibonye mu by'amategeko muri iki gihe amaze gufasha abahanzi gusohora indirimbo zikunzwe cyane mu rwanda imwe muri zo ikaba imaze kugira hafi miliyoni imwe n'igice z'abantu bayireba ku rubuga rwa youtube uyu mugabo yiyambuye ikanzu y'ubushinjacyaha kumara igihe kitazwi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu maze yiyambare kuteri za muzika afata na gitari ni impuguke mu by'amategeko akaba n'umuhanzi ndetse akanabana rwiyemezamirimo mu kunonosora ibihangano no guteza imbere ubuhanzi gakondo ijwi ry'amerika ryamutumiye kuri iki gicamunsi ngo asubize ibibazo byanyu ku nsangamatsiko tumaze kuvugaho bwana ale mukurarinda mbahaye ikaze mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi bwana jeffrey mutagomwa murakoze cyane kumpa ikaze mu kiganiro cyanyu murakoze by'umwihariko kuba mwantekereje ngo tuganire ndetse tunaganire n'abakunzi eh, ba voix de l'amerique cyangwa b'iki kiganiro turavugana wibereye aho ngaho i Abidjan muri cote d'ivoire mu- hameze neza akazuba karava akazuba karava ubu ngubu turi mu gihe nakwita ko hakonje eh, kubera yuko ubundi kino gihugu ni igihugu gishyushye cyegereye inyanja ya atlantika ariko nubwo hakonje ubwo hari dogere makumyabiri n'eshanu na mirongo itatu urumva ari nyine yuko ubwo bukonje eh, si ubukonje nyabukonje ubundi harashyuha kurusha aho ngaho ariko ubu hameze neza nuko nuko ni amahoro ubwo turaza no kugaruka wenda ku ku bihangano byaho tuvuge eh, ubuzima bw'ubuhanzi bwaho ariko maze kugerageza kukuvuga ariko nk'uko ubizi ni ibintu bitoroshye bamwe bakwita umunyamategeko abandi bati ni umuhanzi abandi bati ni rwiyemezamirimo washoye imari mu buhanzi gakondo ariko noneho urahibereye tubwire aremu kurarinda tugiye kuganira muri iki kiganiro ni mu ntoki Eh, muri iki kiganiro ndaba umuhanzi eh, n'umunyamategeko kubera ko numvise mu nsanganyamatsiko mu magambo make mu magambo burya wavuze wahiriye ku itegeko rivuga iby'ubuhanzi eh, nk'uko wabivuze iby'amategeko nibyo nize nabikozemo eh, ndetse iby'ubuhanzi byo narabivukanye nkunda kuvuga nti bizashira nyirabyo yapfuye ubwo rero wa- banyita umuhanzi banyita umunyamategeko byose ndabyakira eh, kubera ko njya mbikoraho byose ndetse n'ibyo nakwita mu magambo ahinnye bishya byo kuba mfasha abandi bahanzi nabyo byaje nabyo byose ndabyemera ni ukuvuga ngo rero aho bari bunjyane hose nta kibazo mbifiteho rwose reka nkwereke mera noneho nk'usubira inyuma gato utubwire i- ni iki kintu cyaguteye kwinjira muri mu isi y'ubuhanzi
ikintu cyabinteye navuga ngo eh, nk'uko maze kubivuga narabi- eh, naje- maze kumenya ubwenge nibwo nabonye ko nabivukanye mu magambo makeya eh, nkiri umwana niga mu mashuri abanza muri pirimeri mu rugunga eh, ubwo bashyiragaho misa z'abana njye nahise njya muri korari ariko eh, abandi bigumiye mu gukina agapira abandi baguma mu gukina eh, umugozi abandi baguma mu gukina biye njyewe nkajya njya kwitoza kuririmba nyuma yaho ngiye muri sogonderi eh, umupira narawukundaga nibyo ariko ubwo naganye cyane ahubwo mu busifuzi nkajya no mu mu miryango y'urubyiruko eh, kubera ko nabonaga bahanga indirimbo babyina bya kinyarwanda ibyo bintu nkabikunda cyane tukajya no mu marushanwa ngiye rero muri univerisite nibwo nako ndangije segonderi nibwo koko nagiye mu buhanzi kuko nibwo eh, nagiye muri orukesitire icuranga inaririmba ndetse ntangira no kwiga gato gitari ubwo hari muri mirongo icyenda noneho uzi ko muri mirongo icyenda mu rwanda habaye intambara bituma twebwe tutajya eh, muri univerisite tugira umwaka wa mirongo icyenda na rimwe tutiga ngo kuko nagiye mu muziki ariko nza kujya kwiga mu bubirigi ngeze mu bubirigi rero hari na- kwa- kwiga muri univerisite unigenga nibwo nabonye uburyo burambuye cyangwa se busanzuye bwo kujya mu masitidiyo nk'uko babivuze mu magambo ahinnye ho hari uburyo hari amasitidiyo hari ibikoresho kandi mpura rero n'abanyarwanda eh, n'ubundi twari tuziranye i kigali bari mu muziki murirayo nka nitunga roni murirayo christophe matata maurice ugaragaza abo bose ni abantu bamfashije bituma nkomeza umuziki umuziki rero nawutangiye nkiri umwana eh, mu by'ukuri sinakubwira ngo bindimo ariko ntekereza ko aho natangiriye neza ni igihe natangiraga kuririmba mu kiliziya muri paruwasi yacu ya saint michel Mm. nuko Mm.
eh, n- ndahamya ko abadukurikiye bazi indirimbo zimwe zawe zigaragara nko kuri za youtube cyangwa se zagiye zitambuka ku mateleviziyo hirya no hino em, aho ngaho mu rwanda ariko noneho reka noneho tugaruke ku kintu kijyanye n'ubuhanzi gakondo muri iki gihe kuko eh, ibyo byose ubimazemo igihe isi y'umuziki Yego.
uyi- uyimazemo igihe umaze igihe witegereza uko eh, ubuhanzi bushingiye ku muziki bumeze haba mu karere mm, eh, mu rwanda n'u burundi ndetse no hariya hakurya muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo umuntu akubajije ati ubuhanzi gakondo muri iki gihe by'umwihariko mu rwanda no mu burundi buhagaze bute
navuga yuko eh, burahari burakungahaye ariko buhagaze nabi kuki kubera iki kubera yuko twebwe abahanzi nanjye ubwanjye nishyizemo nitwe ba mbere tubifiteho resiponsibilite cyangwa se tubifiteho eh, icyo kubikoraho kuko nabonye twita ku by'ahandi akaba aribyo dushyira imbere kurusha iby'iwacu ni ukuvuga ngo dusimbukire iby'ahandi twanara- eh, tu- twarangiza tukanabeshya cyangwa se ntitubwize ukuri abaturage bacu abanyarwanda nkatwe cyangwa abarundi nkatwe tukaza twabwira ngo twabakorera ibihangano nyarwanda njye naje gusesengura nsanga mu by'ukuri muri rusange tubakorera ibihangano mu njyana z'ahandi biririmbye mu kinyarwanda ugasanga twakoze zuke iririmbye mu kinyarwanda twakoze rnb iririmbye mu kinyarwanda twakoze hip hop iririmbye mu kinyarwanda nyamara dufite byinshi byinshi biri iwacu biri i burundi biri muri congo tutari twakoraho ni nayo mpamvu ubona abagiye muri iyo nzira yo gufata ibihangano byabo gakondo akaba ari byo bamoderiniza cyangwa akaba ari byo bashyira no mu bicurangisho bigezweho cyangwa se bakabigumisha mu bihangano nyako- gakondo ari bo bonyine barenga umupaka ugiye muri senegali wakumirwa ugiye aho- iwe iruhande rw'iwacu muri congo wakumirwa hano muri cote d'ivoire rero tuza kubikomozaho nagize imana mpamaze hafi umwaka wakumirwa ni ukuvuga ngo eh, turabifite nk'uko natangiye mbivuga ariko duhaga- bihagaze nabi kubera iki ni twebwe eh, twabigizemo uruhare tubishyira ku rwego rwa kabiri aho kubishyira ku rwego rwa mbere igihe nta mupaka nyashyira mu buhanzi buri wese afite uburenganzira rwose bwo guhanga n'iby'ahandi ni byiza ukanagaragaza ko ubishoboye ni ubuhanga burya kuba eh, washobora kwigana umuntu wo muri senegare cyangwa se muri afurika y'epfo ariko se kujya kwigana uw'ahandi nta kintu urakura ku by'iwanyu ngaho ahantu hari ipfundo ngaho ahantu hari ikibazo utekereza ko ibyo bintu biterwa n'iki ni ugushaka guteza imbere ibihangano ni ugushaka eh, ku- isoko ryihuse ry'ibihangano abantu bakora ni iyihe mpamvu ituma abantu bashobora gukora ibihangano by'andi mahanga bakabikora mu kinyarwanda bi- basa- ba- bacitswe n'icyo twakwita eh, ubuhanzi gakondo Eh, ntekereza nge ibintu bibiri hari ikintu gi- kirebana no kuba umuntu eh, afite impano cyangwa se no kugira eh, kwibaza uti ibi niba ngiye mu buhanzi ngiye gu- kubikora kubera iki ndahangira iki ngiye kubikorera nde icyo urwo ni uruhande rumwe kuko hari igihe abana bashobora kujyamo u- u- uzi ko akenshi mirongo icyenda ku ijana mirongo icyenda n'icyenda ku ijana abantu bajya mu buhanzi ni abantu bakiri batoya impano akayiyumvamo akajyamo niba atabanje kwibaza impamvu agiye kubijyamo koko ese ni ugukina ni ukubigira ngo mbigire umwuga mfitiye impano cyangwa se nuko nabonye mugenzi wanjye yakoze akaririmbo kagakundwa urumva nta- nta- nta plan yabikoreye noneho ikindi mvuze kuri iyo point ni ukuvuga ngo niba utibajije uwo ugiye guhangira ni aho ngaho rero dutana ntibibaje uwo ugiye guhangira noneho ugapfa guhanga ibyo ubonye byose niba ugiye guhangira abanyarwanda banza wibaze uti aba banyarwanda ngiye guhangira nanjye nk'umunyarwanda ndabahangira ibiki bakunda ibiki ni ikindi buhange bagahita bakibonamo ingero twarazibonye tubaza kubigarukaho ntekereza rero kuri iki cyiciro cya mbere tugomba kwibaza mbere na mbere turahangira iki turahangira andi icya kabiri mbona ni uko babona eh, izo njyana z'ahandi nk'uko wabivuze z'ahandi muri amerika z'ahandi i burayi abaho iyo zikoze babona amafaranga babona amafaranga se kubera iki tugaruke kuri cya kintu mvuze nonaha babona amafaranga kuko baba bari guhangira bene wabo bari guhangira abantu bahita babyibonamo noneho natwe tukishuka ngo nitubigana niko biri buze kugenda iwacu mu rwanda nyamara abanyarwanda ntabwo twabahaye bo ibyo bibonamo ntekereza rero ko ari ibyo bintu bibiri nyamukuru kwibaza icyo umuntu akora n'uwagikorera ndetse no gushakisha eh, amaronko ya vuba vuba ariko amaronko amaronko aho ngaho tukiri kuri icyo cy'amaronko mu kanya turafungura imirongo ya telefone tuvugane n'abakunzi b'ijwi rya amerika bakwibariza ibibazo ariko tukiri kuri icyo cy'amaronko hariho n'uburyo ibyo bihugu biba byarateye imbere bigashyiraho amategeko arengera ibihangano eh, by'abahanzi bo muri ibyo bihugu kandi akubahirizwa Ah, tuvuze eh, iby'uburundi sinzi wenda niba nabikubaza ariko nk'umunyamategeko ushobora kuba hari icyo ubiziho ariko mu rwanda E, itegeko ry'u rwanda rirengera rite abahanzi n'ibihangano byabo itegeko ry'u rwanda nkunze ko tunagize ikiganiro uyu munsi mu minsi ibiri itatu ishize navuganaga na bamwe mu bayobora cyangwa bashinzwe bari kugerageza kubishyira mu bikorwa Eh, uyu munsi bari mu cyiciro cyo kuzenguruka igihugu muri buri ntara z'igihugu ntekereza ko bari mu majyaruguru wenda bari mu majyepfo nzi ko babirimo kugeza mu mpera z'uku kwezi aho bari kugenda bashishikariza abahanzi mu nzego zose kwimenyekanisha kwiyandikisha Uru- u- noneho urwego ruzakurikiraho ni ukushaka uburyo ibihangano noneho bizanira abahanzi eh, amafaranga bibinjiriza ni ukuvuga ngo ubikinnye wese akabyishyura bivuze ngo rero itegeko rirahari ririmo rirageza- riragerageza gushyirwa mu mu bikorwa ariko ikigambiriwe ni uko eh, bimera nk'iby'ahandi ni ukuvuga ngo abahanzi bahanga igihangano yakiririmba ejo kikagira icyo kimuzanira nibyo byaratinze kugira ngo bishyirwe mu bikorwa ariko ntekereza yuko ntabwo twakwigereranya eh, no mu bindi bihugu by'i burayi aho ayo mategeko ahari kuva muri igihumbi kimwe magana inani n'imyaka igihumbi magana cyenda bigitangira icy'ingenzi ni uko aho bibereye nonaha bishyirwa mu bikorwa koko kuko eh, biragaragara ko bishobora kugira icyo bizana mu burundi ho ntabwo nagira icyo mbivuga kuko ntabwo nigeze eh, menya aho amategeko yabo ageze ariko mu rwanda birahari kandi birimo birashyirwa mu bikorwa ndizera yuko uyu mwaka uzajya kurangira tugeze ku rwego rwo rwo kuvuga tuti eh, abantu abahanzi bakwishyuza gute bakwishyurwa gute gutya E, mu tukiri aho ngaho ku rubuga rwacu rwa facebook hari umuntu utwandikiye aratubwira ati ibihangano ntibikingiwe na gato hano mu burundi turafise abatama ba kera bakoze- bakoze indirimbo nyinshi bakoresheje ikembe imiduri ariko babayeho nabi bagenda n'amaguru nta gaciro bafite kabisa umwe ava ahantu bita mu gatumba n'amaguru agashika mu gisagara ca bujumbura ntawumuha lifuti undi nawe ati burya injyana gakondo ni nziza ariko ntizatera imbere igihe cyose idashyigikiwe reka mbabaze iyo ufite igihangano cyawe wajya kumva ukumva bari kugikoresha ahantu runaka kuri radiyo na televiziyo ntacyo ubiziho amategeko akurengera gute
Be- arakoze cyane kuba avuze ikintu nk'icyo ngicyo ati umuhanzi eh, ava- eh, abantu baramukunze yakoze ibihangano byiza barabikunda ariko ejo uramubona anyagirwa ejo uramubona asabiriza uramubona kumubona nta muhari ifite ibyo bintu ntagire ngo wenda nubwo mu burundi tutazi uko amategeko ateganya cyangwa niba nta n'ibihari eh, ubwo wenda umuntu azasakisha amenye uko bihagaze no mu rwanda nubwo hari amategeko uyu munsi ntabwo ndi ko navuga ko ariko bimeze ku birebana n'abahanzi gakondo n'abahanzi muri rusange igihe cyose itegeko ritarajya eh, mu bikorwa ni ukuvuga ngo hashyirweho eh, eh, maison de droit d'auteur cyangwa se inzu ishinzwe gukurikirana uburenganzira bw'abahanzi n'ibivamo icyo kibazo kizagumaho kubera yuko eh, amaradiyo y'iwacu mu myumvire y'abantu b'iwacu muri rusange wumva yuko iyo radiyo igucurangiye igihangano iba ibifite uburenganzira ngo kubera yuko iri kugukorera iri kukwamamaza umuhanzi nawe nicyo kintangaza nabo bakavu- bakabyumva gutyo nibo ba mbere bafata ibihangano byabo bakibivana muri studio bakabyirukankana bakabijyana ku maradiyo mu mabuwate kuri ba basore bacuruza ku mihanda bavuga ati nimuducurange batwumve hanyuma se nibakumva nta utakurikiye uburenganzira bwawe bwo kubanza ngo wishyurwe bizagenda bite urumva rero ko birasaba ko buri pande zombi ari ababicuranga ndetse ari n'ababibaha twebwe tubihanga bicara bagasoma itegeko bakumva eh, uburyo rikora irasubiza uwo nguwo wa kabiri uvuze uti njya kumva nkumva ibihangano byanjye eh, barimo barayicuranga nabigenza gute itegeko rirabibiteganya byonyine wanditse ibaruwa ukabwira iradiyo iri kugukina cyangwa se televiziyo iri kugukina uti eh, nyabuneka ntimwongere kugira ibihangano barabizi neza bara- bahita babihagarika ariko ku rundi ruhande uravuga ati se nimbahagarika nzamenyekana gute bisaba rero ko n'abahanzi ubwabo bishyira hamwe kugira ngo eh, bavuge rumwe kuko ndibuka eh, nkiri mutoya turi mu rwanda muri za mirongo inani n'umunani mirongo inani n'icyenda mbere gato y'uko intambara itangira hari igihe abahanzi bishyize hamwe bandikira radiyo rwanda bati nyabuneka ntimuzongere gukina ibihangano byacu nzi ko hari hagiye kuba inama ntegereza ko byanyuzwemo n'intambara ibintu birahinduka hahindutse byinshi icyo gihe ariko iki kintu cyari cyabaye ni ukuvuga ngo rero buri wese nasoma itegeko ku ruhande rwe amenye icyo rimuteganyiriza n'uburyo yakurikirana ibihangano bye kuko itegeko rirahari radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga mutumira wacu ni alain mukurarinda akaba eh, impuguke mu bijyanye n'amategeko akaba n'umuhanzi kandi akaba ashyigikiye iterambere ry'ubuhanzi bushingiye kuri gakondo nk'uko nakubwiye rero bwana mukurarinda iki si ikiganiro cyanjye nawe gusa ahubwo duha n'ijambo abakunzi b'ijwi ry'amerika kugira ngo babaze ibibazo batange n'ibitekerezo byabo ku murongo wa telefoni hariho abantu babiri hariho romeo na kwizera turahera kuri romeo romeo amahoro amahoro
amahoro amahoro neza ego duhamagaye uri hehe
ndi bujumbura mu burundi
romeo uri i bujumbura eh, kaze mu kiganiro muri isanga ni ikibazo n'igitekerezo
ni ikibazo nashaka kumubaza uwo munyamategeko duhunga ku ijambo umushingantahe
ndashaka kumubaza ko bishika ugasanga nko muri football amategeko ya fifa abagenga abagenga ibi- ibihugu byose bitwarwa muri fifa none mu gihe umuziki nawo woba ufise itegeko hamwe mu- rimwe mm, ku buri gihugu cawo ca- cawo byogenda gute nk'umuhanzi w'umurundi asubiyemo indirimbo y'umunyarwanda umunyarwa- uwo munyarwanda yo kwitwara hehe aha icyo eh, ni ikibazo gi- numva giteye amatsiko katwumve i- A- i- arakoze cyane kubaza iki kibazo ubundi reka dufate nk'aho eh, bateye imbere ba- banabishyize mu bikorwa dufate nko mu bubirigi bafite sosiyete yitwa sabam noneho mu bufaransa bakagira iyitwa safem uko bigenda rero eh, ayo masosiyete iyo amaze eh, kubungabunga no kurengera ibihangano by'abantu babo muri buri gihugu iyo ubwayo uko ari abiri agirana amasezerano noneho eh, sabam ikagenda ikumvikana na sosem ikayibwira iti wowe sasemu mu bufaransa turagusaba yuko uzajya ubungabunga n'ibihangano by'ababirigi natwe iwacu mu bubirigi tuzajya tubungabunga ibihangano by'abafaransa bivuze ngo rero iyo sabamu iri mu bubirigi yumvise igihangano cy'ubufaransa bagikinnye ikitaho ikagikurikirana ikacyishyura n'abafaransa nabo bagakora gutyo iyo bumvise iby'ababirigi babikoze noneho bakaza kugurana amafaranga yishyuye bakayaherezanya buri muhanzi eh, akabona igihangano cye bisobanura rero ko mu yandi magambo niba ibihugu bibiri bifite amasosiyete ashinzwe kurengera no kubungabunga ibihangano by'abanyarwanda ayo masosiyete agira amasezerano ku buryo niba mu rwanda bakinnye ibihangano by'abarundi isosiyete mu rwanda irabikurikirana noneho iyo i burundi nayo bakina iby'abanyarwanda isosiyete y'i burundi ikabikurikirana nyuma zikazagurana ku buryo nta muntu ugira aho ahungabanyirizwa iyo ayo masosiyete ahari ikibazo ni uko eh, twa- aho twagira ikibazo ni uko bamwe baba bayafite ayo masosiyete abandi batayafite ni ukuvuga ngo bamwe bafite amategeko abandi ntibarayagira urumva aho- aho batayafite ntabwo ibihangano bizagira bizaba bizabungwabungwa kandi ubu ngubu warabibonye itumanaho ryateye imbere igihe ihangana kirasohoka kikarara kigeze muri australia Mm. romeo ngira ngo urasobanukiwe ikibazo wabajije u- u- u- kirabonewe igisubizo
yego cyane ikibazo kirabonera igisubizo ariko nari mfite akandi kabazo kamwe Igi- eh, gira vuba da- da- hari abandi bategereje dore kwizera ari ku murongo
Eh, ndashaka kubaza kandi Mhm.
iyo nko mu gihe uwo muntu yoba yatunganije igiteramo kanaka agatumira umuririmbyi
komeza
Wa- Ndakumva, uwo muririmbyi ndakumva.
yatumiye akaba ari uwo mu kindi gihugu umugabo a- agaca ye- nta- ntaze kuri rya sango bavugana mbega wa wa mu bosi yoba yaramutumye ko a- aca amwitwarira hehe n'icyo gihe yitwara mu mu- mu bushikiranganji bw'umutekano canke hariho ubundi bushikiranganji bubijeje yitwaramo urakoze cyane romeo ugira umunsi mwiza reka ale mukurarinda agusubize ubundi iyo aba- Murakoze cyane.
abantu batumiranye gutyo eh, akenshi nta nubwo ari na kenshi ni buri gihe eh, bagirana amasezerano hagati yabo uburyo ba- i- ibigomba gukorwa aho bizakorerwa igihe bizakorerwa eh, n'amafaranga azishyurwa n'ibizakenerwa byose ayo masezerano rero akenshi akenshi ateganya igihe haba habaye impaka haba habaye ibibazo inkiko zizaba zifite ububasha bwo kubikemura aba- aba- abagiranye amasezerano nibo bayihitiramo dushobora gutumira umuhanzi w'umurundi tukavuga tuti twebwe eh, eh, nituramuka tugiranye ibibazo tuzaburanira ikisasa niba twabikoze gutyo ubwo ntaho tuzaburanira iyo ah, batateganyije aho bazaburanira bivuga yuko kimwe mu bihugu abo bantu baturukamo kiba gifite ububasha bwo kuburanisha urwo rubanza ushobora kukurega i bujumbura cyangwa nkakurega i kigali ni mu nkiko zisanzwe rero kuko nubwo amasezerano aba arebana n'umuziki ariko amasezerano afite aho aburanishirizwa ni mu manza mbonezamubano ni nk'uko abantu bagirana amasezerano y'ubukode bw'inzu iyo umwe atishyuye baba bateganyije aho bazarengana cyangwa se niba batabiteganyije inkiko z'igihugu ziba zifite ubwo bubasha
urakoze cyane reka noneho twakire na kwizera kwizera wiriwe
mwiriwe neza jofre mutagoma ye turaho ndabona tukitsaho uhamagaye uri hebwa na kwizera
mpamagaye ndi mu karere ka rulindo mu murenge wa mbogo ubwo ni mu majyaruguru y'u rwanda ndumva ari iwacu aho ngaho
ye komeza ku ijambo kwizera
noneho rero ngira ngo reka mbanze nshimire ijwi rya amerika ko mukunda kudutumira abatumire tuba dushaka tubatuma tubabaza ibibazo tukumva tunyuzwe murakoze cyane nawe nk'ubu ngubu ari mukuru abirinda ni umuntu wabaye mu rwanda ni umuntu uzi u rwanda ni umuntu uzi umuziki w'u rwanda ikibazo cya mbere nagira ngo mubaze ese abona kugeza ubu ngubu urwego rw'umuziki mu rwanda rugeze hehe ese umuhanzi nyarwanda kugeza ubu ngubu we ni iyihe nyungu afite mu muziki abona inyungu mu muziki bigenze gute ikindi kibazo nanone aza ku cya gatatu navuga akaza kumbwira ese umuziki wacu kugeza uyu munsi wa none ko mbona udatirimuka abanyarwanda turasabwa iki turasabwa gukora iki kugira ngo umuziki wacu ugire aho ugera ikindi ni uko hano nk'ahantu mu majyaruguru tuba dufite abantu bafite nk'impano zigiye zitandukanye kandi ubona ko ari zo mu rwego rwo hejuru nubwo numva ari kure ese nk'umuntu uzamuka ukizamuka ufite impano nubwo ari hanze ni iki yamukoze ko numvise hashobora kuba hari ikintu yafasha umuhanzi ushobora kwigaragaza muri iyi minsi urakoze cyane kwizera nubwo ibibazo byose ubimaze yo sinzi niba abandi bari bubone icyo babaza reka duhe umwanya reka duhe umwanya bwana remu kurarinda agusubize urakoze cyane kudushimira no gukurikirana ijwi rya amerika bwana kwizera arakoze cyane ati ubu abona ubuhanzi bumeze gute birasubirana neza na cya kibazo wambaje tugitangira ubuhanzi bwo mu rwanda dufite abahanzi bafite impano dufite abahanzi bazi kwandika bazi kuririmba no mu ndimi zitandukanye kandi ibyo ndirimba bivuga mbifitiye gihamya kubera ko mbere y'uko mva mu rwanda hari amarushanwa yarashyizeho yitwa hangahiga yazengurutse igihugu cyose twabikoze mu gihe cy'imyaka ibiri ngewe nigire kuri teritwari yose y'u rwanda narabibonye barahari bafite impano zose ariko badafite ubushobozi kuri urwo ruhande rero nta
bwana ale mukurarinda uratwumva ndakumva ndakumva neza uti kuri urwo ruhande nta mpungenge mfite gusa ikibazo ahubwo mfite ni uko mwene bafite izo mpano zinashingiye kuri gakondo nyine badafite bwa bushobozi bwo kujya muri studio bwo kujya aho bibera babigaragariza abanyarwanda ariko ntekereza ko ibyo bizahinduka mu magambo yandi rero impano irahari ariko duhagaze nabi ibyo nagenda bishingira ku ki ni uko mu rwanda nicyo gihugu cyonyine kiri hariya muri kariya karere navuga n'u Burundi tumaze tujya kumara imyaka icumi cumi n'itanu dufite amaradiyo menshi dufite abahanzi benshi ariko batarenga umutaru ntabwo turi kimwe no muri tanzania ntabwo turi kimwe n'i bugande ntabwo turi kimwe no muri congo aho bafite abahanzi babaye bari ku rwego mpuzamahanga kubera iki icyo kintu kiba ni bya bintu navuze tudashyira ibihangano byacu gakondo cyangwa se niyo twabishyira mu njyana nshya zigezweho ariko bishingiye kuri gakondo ubwo abanyarwanda ubwabo aribo babanza kutwiyumvira kutwikundira kutwiyumvamo akaba aribo baduteza imbere kuko hano niko bigenda muri tanzania baririmba mu giswahili bakaririmba mu njyana zabo muri rdc baririmba mu gikongomani cyangwa mu ringara cyangwa mu giswahili mu njyana zabo i bugande ni uko niyo mpamvu tubona badusiga ni ukuvuga ngo rero turabifite byiza turabifite byinshi ariko duhagaze nabi ni ibyo gukosora rero ati rero ati dukora iki twakora iki dufata urugero rworoshye cyane kuri bariya bahanzi babiri maze iminsi ifasha uwitwa karasira kararisa n'uwitwa nsengiyumva franco nabibonye bishonjeye kuko nari ngize imana nkabona ibintu nifuzaga namye mvuga nti wama nkabona umuntu uzi kuririmba mu kinyarwanda cyiza ukoresheje ibicurangisho gakondo cyangwa se n'atabikoresha ariko tukabikora mu njyana zacu none se wasobanura gute ko umuntu nka faranswa akora indirimbo mu nyuma y'amezi ane atanu ikaba irebwa n'abantu bageze kuri miliyoni imwe na magana atatu umuntu witwa kararisa utaruzwi yarazwi mu itangazamakuru ariho yakoraga agakora indirimbo uyu munsi ikaba irebwa n'abantu ibihumbi magana arindwi abantu banambaje bati ni iyihe sitarateji wakoresheje ntayo sitarateji nakoresheje nayo asobanura nti ni bya bindi umuntu akubwira ati uraho uhita usubiza ngo yego akakubaza ngo amakuru ki uti ni meza ntabwo wabitekerejeho niyo wavunitse rimwe na rimwe uribeshya ukavuga ngo ni meza hanyuma ukaza kumwibutira ko navunitse cyangwa ndarwaye ubwo ndashaka kuvuga iki abantu bakoze indirimbo yitwa muraho abanyarwanda bati yego ni ukuvuga ngo bakoze indirimbo bibonamo ukayumva ukagira ngo usanzwe uyizi niyo mpamvu byihuse nta yindi sitarateji rero na bya bindi twahereho kare kuvuga mu ncamake ko aba bazungu muri amerika muri canada mu burayi badusize nabo iyo bakeneye iby'iwacu baba bashaka ibiri gakondo ntabwo azaza kuvuga ngo niba akoresheje fesitivale ya hip hop ngo azaza gufata umunyarwanda cyangwa umurundi waririmbye mu kirundi hip hop azajya gufata muri amerika nashaka uwaririmbye zuka azajya muri antiye nashaka ukora salsa azajya muri amerika latine ariko nashaka ukora ikinimba azaza iwacu hanyuma ni ikibazo rero dufite cyo kudashyira iby'iwacu imbere yanabajije ati kubishyira imbere ese inyungu irimo hari inyungu ubibonamo ubona byavamo inyungu reka dufate urugero rworoshye uyu munsi abahanzi turi kubwiye maze igihe kinini kinini ni ugukabya kuko nabo simana igihe nabo kinini ariko niba barazize amezi abiri atatu hirya no hino mu rwanda hirya no hino ku isi babansaba ni njyewe uvuga uti nyaboneka mwitonde nibura babanze bagire ibihangano byinshi bazaze babataramire hari n'ubwo ati hoya dukeneye igihangano kimwe tugikoreshe ibindi bikorwa by'ubucuruzi kwamamaza abo ngabo turimo turagerageza kumvikana noneho hari n'ibindi urabona uyu munsi ntabwo abantu bagifata amasede ngo bashyire ku muhanda bacuruze ibyo byavuyeho ibintu byose birakorerwa ku mbuga nkoranyambaga kuri za murandasi niba faransa afite miliyoni y'abantu bamurebye ejo akagira ebyiri ejo akagira eshatu hari uburyo izo za yutube zibishyura bivuze ngo rero nubwo uyu munsi aribwo tugitangira hari ntabwo ntabwo byari byinjiza ariko ntabwo ibyo bintu bizarenza amezi atandatu bitarinjirije ibyo ngibyo byo ndabikwijeje ijana ku ijana kubera iki kubera ko mbona abo bahamagara bashaka kubataramisha mbona abo bashaka kubakoresha ndetse tuzi ko tuzanakora n'ibitaramo kandi ntekereza ko ababikunze bazaza kubireba
wavuze rero ku bintu byo guteza imbere abahanzi uvuga abantu babiri urimo gufatanya nabo muri bo wavuzemo uwitwa nsengiyumva François ndagira ngo tumere nk'abasogongera gato ku ndirimbo kuko abantu benshi bamuzi acuranga umuduri ku nzira ariko uwo muduri waje guhindukamo igihangano gikomeye ndagira ngo twumve imwe mu ndirimbo ze wamufashije gukora akanya gato hanyuma tugaruke gusogongera rero urumva ko umusaza nsengiyumva nako ni umusore uko namubonye ari mu njyana icyo ni ikinimba ni iyihe njyana bwana mukurarinda
twanabikoze nkana kubera ko buriya François ubundi indirimbo ze akenshi iyo atakoze iza kinyarwanda ni ibyaruhu ahantu iwabo akomoka ni hafi muri tanzania bivuze ngo iyo akora indirimbo n'imiziki yo muri tanzania nayo imugiraho imugiraho ingaruka ariko igicurangisho cye gakondo cy'umuduri uko agicuranga uko abiririmba ushobora kubishyira mu njyana zacu zose zo mu rwanda zaba izo mu majyepfo mu majyaruguru mu burasirazuba byose birashoboka ariko noneho ukaba wakora n'iby'ahandi niyo mpamvu twabuze dutereka duhere kuri iyo njyana ye yiyumvamo iyo ndirimbo ya mbere yakoze mariya jani tuyishyira mu bintu navuga y'injyaruba ijana ku ijana ntabwo turava tuti iya kabiri tunabereke yuko cya gicurangisho cyacu dushobora no kugikoresha no mu mbyino zacu ntekereza ko ari nayo mpamvu abantu babyiyumvamo vuba kongeraho nyine n'uburyo biba byakozwe muri ariya mafoto yose amagambo aba yaririmbye bitandukanye n'ibya karere aho uririmba rwose injyana zacu za kinyarwanda we niyo niyo adeni ye niyo maraso ye niyo muti we niwe ni mu njyana za kinyarwanda francois ashobora gukora injyaruwa cyangwa iza kinyarwanda turaza kumugeraho na clarisse ariko ku murongo wa telefone dufite kimbuta ijambo ni iryawe
muraho neza muraho neza abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika kandi ndasuhuza n'uwo mushinga ntayo turi muri studio aba atwumva kuri telefone murakoze cyane
komeza ubaze ikibazo cyawe
nari nshatse kubaza mu by'ukuri niba ikibazo cy'abahanzi nanga abantu
kimbuta ku murongo wa telefone uratwumva
ndumva yavuyeho
yavuyeho reka twakire simon yego simon uduhamagaye uri hehe
ego mwakoze cyane njyewe ndahamagaye ndi muri malawi
ok duga ku ijambo
ego nagira amanota cyane ubu mutumire wanyu namukunze rwose sinigenda mushimira kuko njyewe nsanzwe nkora mu bintu by'umuco ndi mutimbo mvuze ingoma ubwo rero hano umaze kujya ku makonseri menshi twahuye n'abahanzi bakomeye nk'umwaka twari kumwe n'abantu bo muri kenya bakomeye cyane ugasanga tuvuze ingoma abantu bagataha sitaje z'abahanzi bakomeye baza kuturaba ndetse tubaza nti ese burya ibintu byacu ntiwosanga tubifata gukora ibito kandi bikomeye rero nagenda mushimire rwose kuba yagize iki gitekerezo ariko akabazo nayo gukora kugira ngo ese nta kuntu yotanga udutegetsi two gucuranguza ishuri bakigisha abana bato ibicurangisho byacu kumbure nk'inanga ikembe umuduri n'ibindi kugira ngo imico yacu n'ibicurangisho byacu gakondo bitazava bizima
narakumva nagusubiza
nibyo koko yavuze ati twebwe ubwacu twitesha agaciro twebwe ubwacu turipfobya dusuzugura ibintu byacu urebye ukuntu i burayi narahageze urebye ukuntu muri amerika baba bashaka intore zo mu rwanda cyangwa ingoma z'i burundi ni twebwe tutazi agaciro kabyo biriya bintu ni ibintu dushobora gukora urugero naguha ejo bundi nanjye ubonye nakoze indirimbo hano nyakure hano muri cote d'ivoire uzareba muri iyo clip uzasanga hari umuntu wafashe ingunguru azikuramo ingoma ashyiraho n'amabara ndamubaza niba koko mbona wakoze ingoma ugashyiramo amabara asa n'idarapo ry'uburundi arambwira ati njye nigeze kujya muri festivali bujumbura mpura n'abarundi ati niho nabivanye nawe ni umuntu ukora ibintu gakondo bya hano muri cote d'ivoire ni ukuvuga ngo ibintu byacu birahura na bya bindi navuze kare ntabwo tubiha agaciro kabyo tukabishyira ku mwanya wa kabiri ariko uzarebe tubikeneye abanyamahanga barabikunda cyane barabikunda pe naho kuba umuntu yashyiraho ishuri rituma tumenya ibihangano ibicurangisho byacu gakondo n'uburyo babikora ni ikintu rwose umuntu yazakora ariko ntekereza yuko hari ibibanza tubanze dukore dukorane n'abahari tujye twashyiraho amarushanwa ndetse tushyireho n'uburyo bwo kubaza ibyo bintu tukabanza tukanabyandika kuko nitutitonda bizaducika kuzishyiraho ibishaka ni igitekerezo cyiza cyane simon ngira ngo hari akandi kabazo yari afite yari atararangiza igitekerezo cye
ego akandi kabazo numvisemo muka yuko asanzwe ari mu mategeko arambabarira nagira mbaze muri tanzania hari umuhanzi akomeye benshi bazi nka frida karori hari umuntu w'umumenereza nk'uko nyine yamufashe aramufasha ariko nyuma aza gusanga amasezerano bagiranye atariyo yamushaka inyungu ziwe ubwo se we twizere ko ari umuti wo gufasha agakondo cyane kumbure nawe yoba ari umutima wo kwiteza imbere mu nyungu ziwe akoresheje abahanzi bagakondo murakoze rwose urakoze cyane ugira umunsi mwiza simo yarakoze cyane ubu wenda ni uko ntamubwira amasezerano nagiranye tuyafitanye kuko aba ari ibanga ariko ntekereza yuko biramutse bigaragaye yuko nibo ba mbere barashijutse bigaragaye yuko batsikamiwe cyangwa se ibyo twasezeranye tutari kubikora amasezerano yacu yose arasobanutse bandika mu rukiko rwose ubwo burenganzira burahari urukiko twaranavuze rwanditsemo bivuze yuko impande zombi zigomba kwitwararika mu byanditsemo hagize utabyubahiriza yaregwa ni nayo mpamvu habaho amasezerano yanditse kugira ngo ejo ntagire ikitubahirizwa kibe kigaragara bamenye naho bajya kukibariza nta mpungenge rwose zihari ku murongo wa telefoni kandi dufite adeline adeline ikaze mu kiganiro muri sanga
ego murakoze
ego uduhamagaye uri hega adeline
ni mozambike
ok komeza rero igitekerezo cyangwa ikibazo
njye sinzi ko ari igitekerezo cyangwa ikibazo njye nabonye ikibazo cyari kuri fesibuke bajya abahanzi b'abasaza b'abatama turazi nko mu mico turazi nko mu mico y'i burundi bajya batama bajya abahanzi bajya bakoresha amakembe imiduri ibintu by'imico ya kera byo gucuraranga ibiki ku bwanjye mu burundi nta gaciro babaha nta n'ubwo banabibuka
icyo ni igitekerezo ni abantu usanga bari hasi cyane ni abantu bakenye vraiment nta nubwo na guverinoma yigera ibibuka ngo ibitwararikeho ku bwanjye rero kubera mbona bigeze mu mahanga aho ngaho ndi muri mozambique icyo gikorwa cyo kuvuza ingoma amakembe ku bantu b'abasaza abanyamahanga barabikunda cyane kuko n'ibintu biba ari bishasha biba bigeze ahandi hantu bitari biri nko ngaho muri mozambique ntabihari haje nk'abantu b'abarundi bakazana imico y'iwacu mu burundi yo kuvuza ingoma kuvuza amakembe imiduri ibiki abantu barabinezererwa cyane ugasanga abantu babikunze cyane byo ku bwanjye icyo nashaka gutangaho igitekererezo nashaka vurema abantu babaha agaciro cyane mu burundi niyo umuntu amusanze no mu ibarabara akamwunguruza cyangwa akamufasha cyane icyo mbona cyari cyo gufasha abantu b'abahanzi b'abatama abantu bagezweho n'abahanzi b'abajene imisoro ishushe ntusanga nk'iburundu ngaho iwacu Burundi bibukwa cyane ariko abantu bo hasi bariya batama batanguye kera nta muntu n'umwe abibazaho ibyo nibyo nabyo nicyo gitekerezo cyanjye nashaka gutanga reka twumve icyo abivugaho nawe kubera ko abo ngabo arimo gufata namubwira yuko mu magambo make ntarirarenga kuko ibyo bintu abo bahanzi barahari ibi bicurangisho birahari bisaba gusa ko hagira uwabitaho ntabwo hari igihe abantu bavuga bati leta igomba kubitaho ariko bakibagirwa ko leta mu byo yitaho hari ibindi bindi igihumbi yumva ari na prioritere nkaba navuga ahubwo abashoramari babishoboye bashobora kubitaho niba babonye hari icyo babavanamo ariko nabo bikagira aho bibageza nagira ngo nanamubwire yuko hari umuntu wampamagaye ari amaze kubona amaze kubona uriya Francois twafashijeho mu rwanda uwo muntu ari muri aziya igihugu sinkivuga kuko ni ibanga ariko arambwira ati mwoherereje abahungu babiri b'abarundi bavuze umuduri ubu nzahurira nabo muri studio mu minsi iri imbere kugira ngo dukore indirimbo yabo kandi kuko yarabanje anyoherereza izo bakoze numva koko bimeze nk'ibya faranswa bivuze ngo rero wa mugani ngo imboni igihe uyu munsi mu rwanda nkubwiye abantu banyandikira bacuranga noneho umuduri bavuza ikende bavuza bacuranga inanga wagira ngo byari byaracitse naho ubundi burya birahari birasaba rero yuko tugaragaza ubwo twabitangiye tugaragaza ko ibyo bintu bifite agaciro cyane cyane bishobora no kugira icyo bitanga ibyo bintu nibimara kugaragara mu rwanda ni burundi kandi ntibizatinda ni muhumure ntabwo hazabura abandi bantu bita kuri abo bantu icy'ingenzi ni uko bisa n'ibyabyutse bisa n'ibyagaragazwa ko bikiriho ko bishoboka ntekereza yuko urugero rwatanzwe ruzakurikizwa mu minsi iri imbere rwose muzabona abo tuzafasha b'i burundi kandi numvise indirimbo zabo ntaho bataniye na faranswa
tugushimire adeline aho ngaho muri mozambique dushimire nawe bwana mukurarinda kuri icyo gisubizo utanze ku murongo wa telefone turi kumwe na nisabwa nisabwa ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane radiyo ijwi rya amerika
duhamagaye uri he nisabwa
mu rwanda mu ntara y'iburasirazuba akarere ka rwamagana aha i rwamagana hafi no kwa pepo ndahabona ugomba kuba ariho uduhamagaye uri ariko agatelefone kawe ndumva katagenda neza ni ikibazo ni igitekerezo
njye nashaka kugira ngo ngire inyunganizi ntangaho kuko niba hari ikintu cyadushimishaga twashimishwaga no kugira indirimbo z'abahanzi ba kera bacurangira ibicurangi bya gakondo nisabwa nisabwa egera egera telefone yawe cyangwa uhagarara ahantu hari hari rezo kubera ko ntabwo tukumva neza
ni ukwihangana imvura irimo iragwa ikintu navugaga navugaga yuko bari abahanzi ba kera bakoraga umuziki wabo mu buryo bunoze nk'ubu hari indirimbo iri kubica bigacika indirimbo yitwa igisupusupu icurangwa n'umuhanzi Nsengiyumva akoresheje igicurangisho cy'umuduri iyo ndirimbo iri gukika ku mitima ya benshi aha hari izindi ibindi bikoresho bakoreshaga nk'ikembe n'imiduri hamwe n'intanga ikindi bita iningiri uzi kumva indirimbo icurangishijwe n'igicurangisho cyitwa iningiri iyo ndirimbo wumva inogeye amatwi ariko izo ndirimbo ntabwo tukizumva aba bahanzi b'ubu ngubu baraza bikoreshereza izi za gitari n'ibindi birumbeti ntavuze ariko ntibarebe ukuntu
nisabwa turamubuze ku murongo wa telefoni yari yatubwiye yuko imvura irimo kugwa hariya aho yari ari bitagenze neza ariko igitekerezo cye ngira ngo cyumvikanye yavugaga ati cyumvikanye kandi ntekereza yuko biriya avuze ati abahanzi batoya cyangwa abo barimo baraza bagacuranga kuko mu kinyarwanda baravuga ngo kora ndebe iruta vuga numve uyu munsi nibyo nkubwiye nsigaye mbona n'abana batoya barimo bahizi cyangwa se ati ngewe nanabyiga ni uko abonye ko ari byo bishobora kwihuta nagambiriye n'aba dj iwacu mu rwanda ubwo mperutseyo tuganira kuri iyo ndirimbo umugabo w'i rwamagana ni naho nize yavugaga barambwiye bati twebwe nk'aba dj twabiganiriyeho muri kano karere nta muhanzi mushya wigeze agira viyuzi zigera kuri miliyoni imwe mu gihe cy'amezi ane umuhanzi mushya ukivuka ukivumbuka noneho rero n'abandi barabibonye baravuze kubera iriya ningiri kubera iriya nanga kubera uriya muduri bishobora kugenda gutya bikihuta kurusha bya bindi twakoraga bya gitari ntekereza ko nk'uko nabwiraga uwo mudamu urugero rwarabonetse rugaragaza ko bishoboka n'ibindi bizaza ku murongo wa telefone twakire robert robert ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane uduhamagaye uri he robert
murakoze ni mu rwanda ndi byumba ni mu ntara y'amajyaruguru ni akarere ka gicumbi ni ikibazo ni igitekerezo
ni igitekerezo ufite nyarutsa ku bijyanye n'ubugeni cyangwa se ubuhanzi ni byo cyane mu rwanda cyangwa se no mu burundi n'ahandi muri afurika akenshi usanga dukunda gukoresha ibihangano cyangwa se kwigana ibihangano biturutse hanze y'umugabane wacu afurika nyamara natwe turashoboye nk'abanyarwanda cyangwa se n'abatuye afurika yewe igitekerezo nashakaga gutanga dukurikije n'iby'uyu muhanzi wo mu rwanda ahangaha igwamagana ni ukuri yakoresheje ibikoresho gakondo byo mu rwanda akora ibintu bitunganye kandi byumvikana indirimbo ze zirumvikana zirakunzwe muri iki gihe nubwo yenda bamwe baba bazikasa cyangwa se batazumva neza ariko ni indirimbo zifite ubutumwa hanyuma icyo nshaka kubwira abahanzi b'abanyafurika cyane ni bashyire hasi bafate umuco wabo w'afurika umuco be kwigana umuco wa amerika cyangwa se umuco mu bindi bihugu bakoresha imico igaragara y'abanyafurika hanyuma abanyafurika natwe turusheho kumva cyangwa se turusheho no gutekereza no ku bihangano byabo tunabikunde kuko babikozeho kandi babikoze mu buryo bw'umwimerere wa kinyafurika nicyo ngewe igitekerezo nashakaga kujya dukurikira ibihangano byo hanze ntabwo ari byiza bumwe abenshi nta nubwo baba bumva icyo bivuga biba biri mu ndimi z'amahanga ariko iwacu uhanze mu kinyarwanda cyangwa se ukaririmba mu rurimi gakondo rw'abanyafurika abanyafurika tubasha kumva icyo ashatse kuvuga yego urakoze cyane robert ntabwo twavuga ko ibihangano by'ahandi ari bibi wenda kuko bifite ababikunda bifite n'abo biryohera ndetse n'ababikora ahubwo icyo gitekerezo wari uvuze uti twateza imbere ibyacu ntabwo cyatubuza cyangwa cyatuma tugaya n'iby'abandi ku murongo wa telefone dufite samuel
yego
samuel
wiyalo
amahoro amahoro samuel
amahoro amahoro yego uduhamagaye uri hega samuel
mu burundi
igitekerezo ikibazo duga ku ijambo
yewe icyo nashaka kuvuga ahanini ndashyigikiye yuko abantu bose boririmba mu ndimi zabo navuga yuko reka gushyira gushima iby'abandi ntitwobigaye ariko hari ibintu usanga abacuraranzi biharaza yo gufata ururimi ugasanga nk'indimi zitatu zine bazivanze ni ukuri ibyo bintu usanga nenga nacyo biri budishikane ko mu mico y'abanyafurika ikindi nacyo njyewe sindabona akamaro ko kuvanga indimi nyinshi mu kuririmba nk'abo baba bafise babona akamaro kabyo boduha umuco tukabimenya natwe reka tubaze reka tubaze bwana ale ashobora kubaza impamvu bwana ale kuki abantu bajurunga bakavanga ikinyarwanda n'igiswahire n'indimi nk'eshanu mu ndirimbo imwe biterwa n'iki nk'uko nigeze kubivuga nti mu buhanzi nta mupaka twari dukwiye gushyiramo buri muhanzi akwiye gukora uko abyumva uko ashaka ariko icy'ingenzi ni ukubanza burya kwibaza wa mugani uti urahangira nde urahangira iki niba uhangiye abarundi cyangwa abanyarwanda ukaza kubaririmba mu cyongereza kivanze n'igiswahili ibintu bivangavanze niyo baba bazumva ntabwo ari umuziki ntabwo ari cyo gihangano biyumvamo urugero natanga ni nk'ahangaha muri kino gihugu cya cote d'ivoire mva mpamaze umwaka ariko nk'iyo ngiye mu birori iyo ngiye mu munsi mukuru wahagera saa moya za mu gitondo wahagera saa munani wahagera saa mbiri za nimugoroba kugeza mu gitondo uzumva indirimbo zabo gusa ziririmbye mu ndimi z'iwabo mu njyana z'iwabo kandi bagahimbarwa pe iyo mvuze ngo pe ntekereza ko umunyarwanda cyangwa umurundi w'icyo nshatse kuvuga bagahimbarwa pe wakwambuka muri gana ugasanga za ziririmbo zo muri cote d'ivoire ntizirenga umupaka muri gana naho bumva ibyabo ariko wagera mu rwanda ugasanga twe twiyumvira iby'ahandi wagera mu burundi ugasanga twiyumvira iby'ahandi ntabwo ari bibi kuba twakumva iby'ahandi kuko nanone ku rundi ruhande kuhora wumva ibintu bimwe nabyo si byiza cyane bituma udafungura mu mutwe ngo ufungukire abandi twe mu rwanda no mu burundi uwo muco turabifiteho kumva iby'ahandi ikibazo ni uko twumva iby'ahandi bikaza kurenga iby'iwacu ibyandi akabyo tugira ibya mbere aho ngaho niho hari ikibazo kuba waririmba iby'ahandi ntabwo ari bibi ariko ntitubanze dukore ku byacu kuko nibyo abanyarwanda bibonamo iyo ukomye amashyi mu buryo bwa kinyarwanda umwana w'umukobwa w'imyaka itatu ine ahita atega amaboko nta n'umuntu ubimubwiye ni uko aricyo kintu yavukiye muri icyo kintu yibonamo icyo kintu nitumara kucyumva natwe tuzarenga umutaru tuzagira abasitari nk'uko muri tanzania abo bahungu no muri za nigeria nayo hose barenze imipaka bakanadusanga iwacu
urakoze cyane bwana ale ndabona amasaha agenda tubana make kino kiganiro rwose ubanza ari ukuzashaka undi mwanya tukongera dusigaranye iminota mike mu kanya turaba tugeze ku musozo sinzi ku buhanga bw'ibyuma ngira ngo bambwiye ko hari undi muntu abel witwa abel ijambo ni iryawe vuba vuba wihuta
yego murakoze
uduhamagaye uri he
ni dar es salaam
komeza ku ijambo
ibyo ndashaka kuvuga ni uko abantu tuba dufite impano tukabura amasuke bivanye no kudashikira abantu baba bafite ibyo badufasha yego nicyo nashaka kubumva bura siporo urumva nayo siporo iza usanga idashikira bose kubera abantu badafite impano nyine usanga bidakwiye kumenyekana cyane bivanye n'uko nyine zidashika imbere
arakoze cyane igihe ntekereza yuko icyo kibazo navuga ko muri ino minsi tugeze kubikomozaho hari iterambere kuri ku mbuga nkoranyambaga hari uburyo bwinshi noneho bwo kuba wakora igihangano ukagishyira abantu bakakibona vuba n'abanyamakuru n'abandi bantu bose utanahagurutse ngo ukibashyire ubu ngubu ntekereza yuko umuntu wese ufite impano akwiye kugerageza gushakisha akwiye gushyiramo ingufu ku buryo wenda yakora igihangano kimwe akakigaragaza kugira ngo abantu bakibone ubu ngubu niko bimeze kera abantu bajyaga mu tubari bagasaba gucuranga abantu bakajya hirya no hino bagakora amakonseri nuko nguko babonaga ubu ngubu umuntu ashobora gushyira igihangano cye kuri yutube umuntu uri akantange akamubona akavuga ati ngubu ndabona hari ikintu cyamuva namuvanaho ndetse ndabona nawe namuteza imbere akabikora ubu ngubu niko ibintu bikorwa inama namugira rero cyangwa se yanagira n'abandi nanagira n'abahanzi ni ukuba uyu munsi nanjye niko bimeze abantu baba baracuranze ntabwo ari ngombwa kujya muri studio ushobora gufata gitari ushobora gufata iningiri mugenzi wawe agafata telefone akagufotora agashyira kuri youtube tukabibona hari umwana w'umurundikazi twigeze kubona wari muri sogonderi ufite nk'imyaka cumi n'itatu cumi n'ine wiganaga abahanzi bo muri amerika ntekereza yuko iyo icyo gihe mba nshaka kujya muri iriya miziki nari kumufasha ariko ntekereza ko ndibuka ko nigeze kumwemera ko nabona iyo mesaje tuzamukorera alubumu kandi ni telefone bari bamufatishije bashyira kuri youtube urabona dukoreshe uburyo buhari bw'itumanaho tugaragaze aho turi ku isi hose ko dufite iyo mpano byanze bikunze ntibizabura umuntu bigwaho bikamushimisha akavuga ati ibi nabikora kuko mbikunze nkamufasha cyangwa se nabikoramo n'ubucuruzi
bwana mukorinda urakoze cyane kuri icyo gisobanuro utanze dusigaranye iminota ine gusa ndagira ngo mu munota umwe umere nk'ukora umwanzuro w'ibyo byose twavuze ku bijyanye n'amategeko ko arengera abahanzi twavuze ko ubuhanzi bushobora gutunga umuntu akabikuramo ibimufasha kubaho none tugeze ku mwanzuro tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu ijambo ryawe ni irihe ubwira abantu urakoze cyane reka nanjye maze gushimire kuba twaganiriye kuba wabashije no kumpuza n'abantu bari imihanda yose ni ibintu rwose by'agaciro ngarutse rero kuri uwo mwanzuro icyo navuga ku birebana n'amategeko ni ikintu cyoroshye aho amategeko ari cyane cyane ko abahanzi bacu barize barasomye akenshi bari n'abanyeshuri nyaboneka nibafate itegeko bamenye uburenganzira bwabo bamenye uburenganzira bwabo naho itegeko ritari basoma ay'ahandi ay'ahandi burya ni amategeko ushobora kwapurika iwanyu biba bishoboka ushobora gusoma ibyo mu bufaransa ugasoma ibyo mu bubirigi umuntu yaguye mu kirori bujumbura nta tegeko mufite ukaba wamurega abacamanza bazi kugendera kuri dogitirine bazi kugendera kuri jisipulitansi uvuga ngo ibyanditswe cyangwa imanza z'ahandi ntibazitwaze gusa ngo iwacu naho nta mategeko ahari ngo nta kintu twakora hoya umucamanza w'ubururu ubimushyiriye azi uko azabigenza muri mu magambo make no ku birebana n'itegeko muhanzi soma umenye uburenganzira bwawe n'uko wabuharanira itegeko rirahari rikwigisha naho ku birebana n'ibihangano biragaragara neza birasobanutse neza yuko iyo dukoze injyana z'iwacu gakondo iyo dukoze ibihangano bishingiye ku bicurangisho byacu gakondo n'iyo twabyigana mu bicurangisho bya ruzungu abantu bacu babyiyumvamo ingero zirahari turazibonye ziratangiye mu rwanda ariko nakugaragarije aho zageze kure tanzania uganda na na congo baradusize kure za senegare za cote d'ivoire ho ntabwo nabivuga bivuga rero ngo twite ku bihangano byacu gakondo bitavuze ko tugomba kwanga iby'ahandi ariko iby'iwacu gakondo aba ari byo dushyira imbere twabiririmba uko gakondo imeze by'umwimerere twabimoderiniza cyangwa se tukabishyira mu bicurangisho bishya ariko bigire umwimerere kuri gakondo y'iwacu byanze bikunze bazabyibonamo bizatera imbere bwana remu kurarinda ndagushimiye cyane kuri iki kiganiro uhaye ijwi rya amerika nshimire n'abakunzi bacu batutwerereye babajije n'abatanze ibitekerezo hirya no hino aho baduhamagaye bari turashimira kandi bari ku buhanga bw'ibyuma hamwe na fasiro wadufashije kwegeranya kino kiganiro reka dusoreze kuri imwe mu ndirimbo wafashije umuhanzikazi Clarisse karasira gusohora gushyira ku isoko avuga ati twapfaga iki byamaze iki akayuzi ko mu rubi kateranije ababyeyi bacu
murakoze cyane namwe
y'amerika radiyo ijwi ry'amerika